Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. akka lakkoofsa sa'aatii Itiyoophiyaatti galgala galgala sa'aatii lama walakkaarraa hanga sa'aatii sadiitti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televezyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu an mitikkuu fiqaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa naannoo Tigraayitti namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiran abdiin gara qe'ee keenyaatti deebifamu lafarraa harkifateera jechuun komachuu isaanii bulchiinsa naannoo Itoophiyaa giddu galeessaa keessatti waajjirri nageenyaa namoota 72 hidheera jechuusaa fi yaa'in biyyoota garee G7 xaaliyaanitti taa'amaa jira har'as itti fufee jiraachuu isaatiin maal irratti akka xiyyeeffatan jiran isin biraan geenya. hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura amma dabareen kan oduuti oduu har'aaf qindeeffanneef jaallanne gammada.
Akkam jirtu hordoftoota keenyaa oduu jimaata har'aa waliinaan jaallannee gammadaati. Tigraay keessaa namoota buqqa'an hojiin iddoo isaanii duriitti deebisuu lafarra harkifamuunsaa rakkoo hammeessuunsaa ibsamee jira. Walwaraansa Itoophiyaa kaabaa sana booda gaaffiin abbummaa kan irratti ka'aa jiru bulchisa naannoo Tigraayii fi Amaaraa daangessanirraa kanneen buqqa'an hundumaa hojiin deebisuu yeroo qabamee tureetti raawwatamaa akka hin jirree kunis rakkoo itti hammeessu kanneen godaanan ibsanii jiru. Aanaa callamtirraa buqqa'uu isaanii sagalee Ameerikaaf kanneen ibsan kun. hanga caamsaa soddomaatti akka deebi'an gochuuf akeekamee akka ture ibsanii haga ammaatti utuu hin deebifamin turuu isaanii fi baatii roobaa dhaqqabuunsaa rakkoo isaanii hammeessuu akka danda'u ibsan dhimma kanarratti bulchiinsa yeroo kan tigraayii fi waajjira koominikeeshinii mootummaa federaalaarraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne ta'us garuu tigraay keessatti bulchaan godina kaaba dhihaa. Obbo Kalaalii Haagaaz akka jedhanitti aanaa callamti keessatti wal waraansa booda caasaan bulchiinsaa fi nageenyaa hundeeffaman humna nageenyaa kan federaalaatiin akka diigaman ta'uu dhabuun kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'an yeroodhaan deebifamuu dadhabuusaaf sababaadha jechuu isaanii Mulugeetaas Bahaa gabaasee jira.
Bulchiinsa naannoo Itoophiyaa giddu galeessaa keessatti waajjirri nageenyaa namoota 72 hidhuusaa beeksisaa jira.
Waajjira kanaaf itti gaafatamaa akka ta'an obbo Tamasgan Kaasaa akka jedhanitti kanneen walitti bu'iinsa kakaasan jechuun ramadan abbootii qabeenya miidiyaalee hawaasaa 72 hidhamuu har'a sagalee Ameerikaaf beeksisan kan wabiin gadhiifaman akka jiranis ibsameera. Maatiin namoota hidhamanii fi jiraattonni naannoo garuu shakkamtoonni hidhaman sababaa akkaataa hojii sirrii hin taane qeeqanii fi gaaffii mirgaa waan dhiyeessaniif malee gocha seeraan alaatti kanneen hirmaatan mitii jedhu waajjirri nagaaf nageenyaa akka jedhutti mootummaan tarkaanfii kana kan fudhate maqaa sobaatiin akkaawuntii banuudhaan bulchiinsa naannoo keessatti walitti bu'iinsi akka ka'u akkasumas jibba kanneen lallabanidha jedhe. Bulchiinsa naannoo sana keessatti fuula sabaa himaalee hawaasaa jiran dhibba shaniif afurtama keessaa dhibbi lamaaf torbaatamii ja'a gocha hammeenyaa irratti waan bobba'aniif jecha akka ittiin fayyadamne ta'aniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Labsii yeroo muddamaa turtiin taa'eeruu fi xumurameen to'annaa jala kan jiran dura taa'aan paartii EHAPA Piroofeesar Zinaabu Abarraa dhukkubni isaan mudachuutiin hospitaalota garaagaraatti akka yaalamaa jiran itti aanaa dura taa'aan paartichaa Maggaabii Biluu Abiraam Haayimaanoot sagalee Ameerikaatti himaniiru. Jimaata darbee galgala bakka tursiisa Awaash Arbaarraa hidhamtoota biroo waliin gara Finfinneetti kan dabarfaman Zinaabuu Abarraa roobiirraa kaasee dhukkubsachuu fi sababa dhukkuba isaanii kanaanis har'a beellama mana murtiitti dhiyaachuu osoo qabanii osoo hin dhiyaatiin hafaniirus jedhaniiru. obbo Zinaabuu Abarraa dabalatee namoonni galmee isaanii jalatti himatamaniiran sagal roobii darbe mana murtii federaalaa dhaddacha araadaatti dhiyaatanii kan turan yommuu ta'u poolisiin yeroo qorannoo dabalataa guyyoota kudha lama gaafatee eeyyamameef ture abukaatoon himatamtootaa salamoon gazzaa'een oliyyannoo gaafachuu isaaniitiin guyyaa har'aa falmiin irratti taasifameera jedhaniiru. gama biraatiin labsiima yeroo muddamaa kanaan to'atamanii awaasha arbaatti kan argaman ogeessota miidiyaa sadii fi namni biraan tokko karaa abukaatoo isaanii qaama hidhaarraa gadhiisisu himannaa akkasii bananii poolisiin waxabajjii torba har'aatti mana murtiitti dhiyaachuun deebii akka kennu ajajamus osoo hin dhiyaatiin hafu abukaatoon hidhamtoota kanaa addisuu geetaanee sagalee ameerikaatti himaniiru. warra abukaatoon isaanii himannaa banan keessaa tokko gaazexeessaa baqaaluu alaamirroo akka ta'e abukaatoon isaanii himaniiru jechuun finfinneerraa kennedii abaateetu gabaase gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo humnoonni deeggarsa saffisaa sudaan warri rsf jedhamuun beekaman magaalaa guddoo daarfuur kaabaa elfashar magaalaa ishee dhumaa naannoo sudaan daarfuur keessatti hafte humnoota waraanaa mootummaa sudaan irraa fudhachuuf marsanii jiran akka dhaabaniif golli nagaa eegumsaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii kamisa kaleessaa gaafateetti jira jaallanneen dabalataan nutti himti.
golli nagaa eegumsaa kun wixinee murtii birteen dhiyeessite sagalee kudha afuriif zeeroodhaan fudhatee jira raashaan. kanarraa of qusattee jirti tokkummaa mootummootaatti bakka buutuun dhaabbata yuunaayitid kiingdam kata'an baarbaraa wudwaard murteen kun fudhatamuunsaa ergaa ifa ta'ee dabarsa kunis golli nageegumsaa akka humnootiin deeggarsa saffisaa hatattamaan jeequmsa el faasheer keessaa akka dhaabanii fi kan dhimma kana keessa harka qaban hundi isaanii tarkaanfii fudhachuu dhaabuudhaan duubatti akka deebi'an gaafatee jira. haleellaan magaalattii irratti raawwatamu namoota miliyoona tokkoof tuqaa shan magaalattii keessa dahataniif balaa guddaa ta'a jedhan kanneen dhimma kana keessa harka qaban marti gaaffii gola nageegumsaa dhaggeeffachuu fi dhiisuu isaanii ilaalchisee battalumatti wanni ibsamee jiru tokkummaa mootummootaatti ambaasaadarri yuunaayitid isteets liindaa toomaas giriinfiild gaaffii gola nageegumsaa kana dhaggeeffachuu qabu itti dhiyeenyaanis hordofuuf jirra. haalli lafarra jiru gara gaariitti yoo hin jijjiiramne immoo golli nagaa eegumsaa tarkaanfii dabalataa fudhachuu qabaa jedhaniiru baatii fulbaana dhufu uummata sudaan afur keessaa harki sadii caalaan hanqina nyaataa hamaan kan isa mudachuu malu ta'uu sagantaa nyaataa addunyaa beeksiseera roobii dabre daayireektarri olaanaan jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan who dooktar teedros adhaanoom. rakkoo namoomaa addunyaa irratti guddaa ta'e kan sudaan kanaan namoonni miliyoona kudha lama jireenya isaanii irraa buqqa'aniiru jedhan.
abbaa murtiitti rasaasa dhukaasuutiin madeesseetii jira kunis qondaaltota biroo waliin dhukaasa banameen ajjeefamuu isaa dura ta'uu qaamni haqaa beeksiseera.
Manneen murtii seeraa Maagdaaraatti abbaa murtii kata'an Moonikaa Kiivu gaaffii wabii haadha warraa poolisii sanaaf dhiyaate erga kuffisanii booda rasaasaan rukutamuu isaanii galmeessaan olaanaa qaama haqaa Wiinifiraa Mukwaayaa barreeffamaan ibsa kennaniin beeksisaniiru. Kiivuu fi qondaaltota biroo sadii dhukaasa walitti aaneen miidhaman yaalamaa akka jiranii fi haala tasgabba'aa keessa akka jiran abbaa murtii olaanaa. maartaa koomee ibsa baasaniin himaniiru haati warraa poolisii kanaa fakkeessuudhaan shilingii keeniyaa miliyoona lamaaf tuqaa sagal yookaan doolaara kuma digdamii lamaaf dhibba torba argachuu ishee erga amantee booda mirga wabiin gadhiifamuu gaafattee turtee jedha gabaasni poolisii rooters argate.
kan hordofaa jirtan kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffanneetti yommuu dabarru immoo pirezidaantiin yuunaayitid isteets joo baayidanii fi hooggantoonni biyyoota garee duureeyyii kan garee torba jedhamuun beekaman walga'ii isaanii biyya ixaalii keessatti taasisaa jiran har'as itti fufaniitii jiru walga'ii isaanii kanarrattis waa'ee gargaarsaa. yuukireen waa'ee lola gaazaa waa'ee godaantotaa fi dhiibbaa chaayinaa irratti marii taasisaati kan isaan jiranii Walga'iin kun kaleessadha. Kan inni jalqabee jimaata har'aas itti fufeetii jira. Sagalee Ameerikaatti hooggantuun biiroo Waayit Haawus paastii Widaaskooraa bakka sanatti argamuutiin gabaasa ergite bafqaaduu morodaa haala ittaanuun dhiyeessa.
Hooggantoonni biyyoottanii garee gaa torbaa yookaan G7 jedhamanii beekamanuu walga'ii isaanii guyyaa jalqabaa lola walakkeessa bahaatii fi awurooppaa keessa jiru dabalatee dhimmoottan addunyaa adda addaa irratti dubbachuudhaan kamisa kaleessaa xumuranii jiru. Jimaata har'aas guyyaa lammaffaadhaaf kan itti fufe yommuu ta'u muummittiin ministeeraa mootummaa Ixaaliyaatii fi pirezidaantiin walga'ii kanaa Joorjiyaa Meeloonii dhimma godaantota Afrikaatii fi walakkeessa bahaarraa awurooppaatti seenaa jiran kaasanii ijoo marii har'aa ta'ee. ooleera dhimma chaayinaas dabalate walga'ii guyyaa jalqabaa booda yuunaayitid isteetsi biyya yuukreenii wajjiniin waliigaltee mallatteessuu ishee pirezidaantii joo baayidanii ifa taasisanii jiru joo baayidanii fi pirezidaantiin yuukreenii volodoomiir zeleniskiin waliigaltee waloo kan waggaa kudhanii fi turu kan mallatteessan yommuu ta'u akkaataa waliigaltee kanaatiin yuunaayitid isteetsi meeshaalee waraanaa kennuu fi odeeffannoo waliin qooduu irratti. yuukreenii wajjiniin akka hojjattu kunis yuukureeniin gara miseensummaa neetootti dhiibuudhaaf haala kan mijeessu akka ta'e ibsamee jira waa'ee kanarratti pirezidaantiin yuunaayitid isteetsi joo baayiden yommuu dubbatan.
tarkaanfii nuti fudhachuuf deemnu yuukureen injifannoo akka argattu raashiyaan akka hin mo'anne mirkaneessuuf deemnu deeggarsa itti fufinsa qabudha.
yaada pirezidaantii joo baayiden gargaarsa dhala maallaqaa raashiyaa irraa argamu biliyoonii 50 yuukireeniif liqeessuu irratti dhiyeessan irratti waliigalanii jiru hooggantoonni garee jii torbaa kun. Akkuma kanaan yuukireeni qarshii liqiidhaan kennamuu fi biliyoonii 50 waggaa waggaadhaan biliyoonii 3 kaffaluudhaan deebifti jedhameera. Dhimma kanarratti pirezidaantiin Koomishinii Awurooppaa. Ursullaa Voonderleen yommuu ibsa kennan akkana jedhanii jiru.
Ministeeronni maallaqaa gadi fageenyaan ilaalaa jiru. Fakkeenyaaf dhimmi deeggarsa barbaachisaa ta'ee amma danda'ametti kana addaan baafata.
Dhimma kana irratti kan dubbatan pirezidaantiin Yuukireeni Volodoomiir Zeleniskiin biyyoottan Awurooppaa dhimma Yuukireen irratti haalli agarsiisaa jiran yaaddessaa akka ta'e himanii waliigaltee amma taasifame irratti garuu gammachuu akka qabanu ibsaniiru.
Dhimmi neetoo barreeffama waliigaltichaa keessatti ibsameera. Ameerikaan Yuukireen gara fuulduraatti miseensummaa neetoo akka argattuuf akka deeggartuu fi waliigalteen nageenya keenyaa miseensummaa neetoo keessatti riqicha ta'uu isaa akka hubattu ibsa.
Jalqaba torban kana yuunaayitid isteetsi dhaabbilee industirii waraana raashiyaatii fi deeggarsa taasisan irratti tarkaanfii qoqqobbii fudhachuu ishee beeksiftee jirti. Kanneen keessaa kaampaanonni chaayinaa Raashiyaa wajjiniin hojjataa jiran ni argamu. Karaa biraatiin lolli gaazaa keessatti taasifamaa jirus ijoo dubbii marii hooggantoota biyyoottanii garee jii torbaa ta'ee jira. Pireezidaanti Joo Baayiden waliigalteen dhukaasa dhaabuu dhiyootti akka hojiirra ooluu fi akka abdii qabanis ibsanii jiru.
Hanga ammaatti wanti guddaan rarra'ee jiru Hamaas waan wal fakkaatu dhiyeessanis mallatteessuu diduu isaati. Bu'aa argamsiisuu fi dhiisuu isaa kan ilaalamu ta'a. Dhiibbaa keenya itti fufna.
Waa'een godaantota Afrikaa irraa baay'inaan keessumaa gara biyya Ixaaliyaa seenaa jiranu muummittii ministeeraa Xaaliyaaniitii fi walga'ii garee jii torbaa kana pireezidaantummaadhaan hoogganaa jiranu Joorjiyaa Meelooniitii fi ijoo dubbii biraa ta'ee jira. Dhimma godaantota kanaan walqabatee afrikaa keessatti hojii uumuun dhimmoottan marii walga'ii kana keessaa isa tokko.
Xaaliyaan giddugala pireezidantummaa ishee keessatti gaaffii godaansaaf gahee dhaabbileen namoota daddabarsanii yeroo kamiyyuu caalaa yaaddessaa akka ta'e abdii kutannaa jirutti fayyadamuu danda'uun isaanii akka beekamaa ta'e ni hubatti.
Akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR'tti bara 2024 keessa godaantonni 22,000 Itaaliyaa seenanii jiru. Bara 2023 immoo godaantota 157,000tu Awurooppaa ga'e. Kan 2,000 ta'an immoo galaana Meeditiraaniyaan keessatti achi buuteen isaanii dhabameera akka gabaasni UNHCR jedhutti karaa garee G torbaatiin Afrikaa keessatti dhaabbata addunyaa bu'uuraalee misoomaatii fi investimentii irratti hirmaatu jabeessuu haala danda'amu irratti. pirezidaantiin walga'ii kana muummittiin ministeeraa Itaaliyaa dubbataniiru. Akkuma kanaan bara 2027 keessa qarshii doolaara biliyoonii 600 ta'u Afrikaa keessatti hojiirra oolchuudhaan hojii dhaabbata chaayinaa beelt and rood jedhamuun morkatu jabeessuun akka barbaachisaa ta'e joorjiyaa meeloonii ibsanii jiru. Walga'iin jimaataa irraa itti fufe kun sochii chaayinaan Afrikaa keessatti taasisaa jirtuu fi biyyoottan galii gadi aanaadhaa fi galii walakkeessaa qabanurra liqii jiru furuun haala danda'amu irratti mariin taasifamee jira. Yaanni Paappaasii Kaatoolikii addunyaa Poop Firaansiisiin dhiyaatee fi waa'ee safuu sammuu namtolchee irratti xiyyeeffate irrattis mariin taasifamee jira. An Bafqaaduma Rodaati.
sagantaa keenya itti aanuun immoo duula filannoo pirezidaantummaa yuunaayitid isteetsiif taasifamu irratti falmiin eeyyama meeshaa waraanaa hidhachuu ameerikaanota addaan qooduu isaa akkuma itti fufetti kan inni jiru pirezidaanti joo baayidan meeshaalee waraanaa haleellaan jumulaa itti raawwatamu irratti uggurri akka kaa'amu yommuu barbaadan dorgomaan isaanii doonaald tiraamp immoo baayidan abbootii meeshaa yookaan qawweef isa heerri eeyyameef. balaaf saaxilaa jira jechuun komatu pirezidaantichi waa'ee qawwee kan dubbatan guyyaa ilmi isaanii osoo qoricha sammuu namaa hadoochu fayyadamuu sobuun seeraan ala qawwee bitachuu isaan himatamee balleessaan itti murtaa'eeti gabaasa iskaatistarnis akkattaanutti dhiyaata. pirezidaanti joo baayidan qixxata dabarsine kana waashingtanitti deeggartoota isaanii fi rogeeyyii waa'ee to'annaa qawweetti. akka himanitti seera qawwee cimsuu irratti akka isaan deeggaran gaafataniiru.
faddaaltonni meeshaa waraanaa fi oomishtoonni akkasumas namoonni siyaasaa hedduun seera to'annaa meeshaa waraanaa qawwee irratti mormii hin dhaabbanne taasisaa jiran irra aanuudhaaf gargaarsa keessan barbaanna.
baayidan meeshaalee waraanaa dhuka'oo irratti akka federaalaatti uggurri akka kaa'amu gaafatanii mormitoonni warra rippaabilikaanii meeshaalee waraanaa fayyadamuun yakkoota raawwataman kan to'atu biiroo to'annaa meeshaalee waraanaa fi fanjii dhuka'oo yookaan alkoolii fi tamboo isa atf jedhamu cufuuf yaaliirra jiru jechuun qeeqaniiru. You can't be pro law enforcement and say you are pro law enforcement and be pro abolishing the AFT. You can't do it. deeggara seera kabachiistota taatee deeggara seera kabachiisaati ofiin jettee faallaa isaatiin biiroon to'annoo meeshaalee waraanaa atf haa diigamu jechuu hin dandeessu kun waan hin taanedha.
akka qorannoon giddugala piiwuu agarsiisutti tokko sadaffaan lammiileen ameerikaa qawwee akka qaban dubbataniiru doonaald tiraamp ji'a caamsaa keessaa ameerikaa keessatti waldaa qawwee. isa guddaa ta'e irratti haasaa dhageessaniin baayidan qawwee ameerikaanota irraa fudhachuu barbaadu jechuun qeequ.
bulchiisi baayidan waggoota afur dabalataa yoo argate dhibbaa dhibbatti nan amanaa qawwee keessan isinirraa fuudha.
tiraamp akka dubbatanitti isaan irra deebbiin kan filataman yoo ta'e. fooyya'insi heera qawwee hidhachuu eeyyamu inni lammaffaan itti fufsiifamaa jedhanii baayidan filatamuun kan itti fufan yoo ta'e garuu balaadhaaf saaxilamu isaa ibsaniiru.
baayidan kan filatamu yoo ta'e biyyi keenya karaa hedduun ni diigamti fooyya'insi seeraa lammaffaan inni qawwee hidhachuu eeyyamu balaarra jira ani. yoon filatame garuu seerichi akka kabajametti itti fufa.
abbootiin meeshaalee qawwee filannoo sadaasa dhufuu irratti akka isaan moosisan doonaald tiraamp haasaa waldaa qawwee biyyaalessaa irratti taa'isaniin dubbataniiru.
warri kun gurguddoota jaalala biyyaa qabanidha namoonni kun namoota gurguddoodha nutis waan namni tokkollee amanuu hin dandeenye hojjechuudhaaf jirra. Filannoo kana sadarkaa kanaan dura namni argee hin beekneen injifachuuf jirra.
baayden gama isaaniin doonaald tiraamp wayita pirezidaantii turanitti to'annoon qawwee irratti taasisan irra deebi'uun filatamuun pirezidaantii akka hin taaneef sababa ta'uu dubbatu.
My predecessor told the NRA convention recently he's proud that, quote, I did nothing on guns when I was president. And by doing nothing, he made the situation.
Ana dura namni pirezidaantii turan to'annaa meeshaa qawwee irratti homaayyuu akka hin taasifne dubbii waldaa qawwee biyyoolessaa irratti taasisan irratti himaniiru. To'annaa homaatu taasisuu dhabuu isaaniitiifis haalichi baay'ee akka hammaatu taasiseera.
pirezidaant joo baayden haasaa waa'ee to'annaa meeshaa qawwee kan taasisan gaafa kibxata darbe guyyaa ilmi isaanii haantar baayden qoricha sammuu nama hadochoo osoo fayyadamuu dhoksuun meeshaa waraanaa bituun hidhachuu isaatiin himatamee balleessaa qabaachuun isaa mana murtiitiin guyyaa itti murtaa'edha joo baayden haasaa isaanii keessatti waa'ee himatamuu ilma isaanii haantar baayden hin dubbanne garuu ergaa barreeffamaan adeemsa seerichaa. kan deeggaranii fi bu'aa isaas akka fudhatan ibsaniiru hantar baayidan mucaa nama aangoo pirezidaantummaa yuunaayitid isteetsi irra jiru isa jalqabaa kan balleessaan yakkaa itti murtaa'es ta'eera kana malees hantar baayidan himannaa taaksii yookaan gibiraa waliin dhahuutiin ji'a fulbaana dhufuu keessa mana murtiitti dhiyaataa jala gabaasni iskaatistarnis sagalee ameerikaaf ergeeru. kanatti aansuunitti immoo qophii addaa tokko qabnaa gara sitti ceena nu waliin tura. maalaawiin seerota walabummaa pireesii ukkaamsan haquu isheetiin fooyya'insa agarsiistus doorsisi gaazexeessitoota irra ga'u hammaatee itti fufuu isaa dhaabbati miidiyaa fi qabsaa'onni mirga namaa dubbataniiti jiru maalaawiin waggaa dhuftu filannoo waliigalaaf qophaa'aa yennaa jirtu kanatti walabummaa pireesii irratti haleellaan taasifamu kan isaan yaaddessu ta'uu gaazexeessitoonni ibsaniiru gabaasa jamaal piriins tujubeetu haalattaan nu dhiyeessa.
maalaawii keessaa bulchiinsi amma jiru bara 2020 keessa aangoo qabatee baatilee sadii booda seeraawwan walabummaa pireesii ukkaamsan haquu isaatiif ajaa'ibsiifannaa horatee ture ittaansees waggoota sadii dura seera odeeffannoo uummataan ga'us hojiirra oolchee jira haa ta'u malee waggoottan lamaan darban utuu walirraan kutin gaazexeessonni qiyyaafata doorsisaaf hidhaa ta'uu isaanii dubbataa turaniiru. waaltaan miidiyaa biyyoota afrikaa kibbaa bara 2024 gaazexeessonni sadii hidhamuu isaanii beeksisee jira waggaa darbe immoo gaazexeessonni kudhan hidhamaniiru yookaan hojiirra utuu jiranii haleellaan irratti raawwateera chiisamin gulubee waajjira dhaabbatichaa damee maalaawiitiif ittaantuu dura teessuudha.
keessumaa yeroo filannoon dhiyaachaa dhufe kanatti doorsisi gaazexeessota irra ga'u. sadarkaan irra jiru nu yaaddessaa jira.
waggaa achaanu bara 2020 baatii eeblaa keessa pilaatfoorm for investigative joornaalizim dhaabbati waltajjii qorattummaa gaazexeessummaa jedhamuuf gaazexeessaa akka ta'e giriigoorii goondu'ee gabaasa tokko ennaa qopheessu maddi isaa eenyufaa akka ta'an akka dubbatu gochuuf poolisoonni hidhanii akka turan koomishiniin mirga namaa maalaawii vof ibsee jira. gabaasi giriigoorii goondu'ee mootummaan maalaawii biyya ingilizii keessa ka jiraatan nama daldalaa zuunet staar jedhaman waliin hariiroo daldalaa qabu kan jedhu irratti ka fuulleffatu yoo ta'u namni daldalaa sun aangawoota maalaawii kan hirmaachise hojii malaammaltummaa raawwataa jiru jedhamuudhaan biyya ingilizii keessatti nama qorannaan irratti banameedha himannaa irratti dhiyaate garuu ni haalan koomishiniin mirga namaa maalaawii akka jedhetti. gaazexeessaa qorataan giriigoorii goondu'ee humnoota ittisa maalaawii bira doorsisi erga isa mudatee booda baatii guraan dhala darbee biyyaa baqate vo'n humnoota ittisaa maalaawii bira deebii argachuuf gaafatus tolan jedhin hafan ittaantuu dura teessoon dhaabbata miidiyaa biyyoota afrikaa chiisaam ingulubee akkas jedhu.
There are also people that would want their interest not to be brought.
Bu'aa isaan argatan mul'inatti akka hin dubbatamne yookaan akka isaaniif dhokotu namoonni barbaadan jiru. Gaazexeessoonni immoo Demookiraasiin keenya akka cimu yaaduudhaan wantoota akkasiis saaxilanii gabaasu. Sababaa kanaan gaazexeessonni qorannoorra doorsisirra ga'u hammaataa deemeera.
Koomishiniin mirga namaa maalaawii gamasaan dhugaadha. Mootummaan seeraawwan hojii gaazexeessotaaf gufuu ta'an hedduu haqeera. Garuu filannoo dhufaa jiruuf qopheen ta'aa yeroo jiru kanatti akkaataa miidiyaan itti qabamee jiru yaaddessaadha jedha. Tereesaa Indaangaadaa koomishinichatti itti gaafatamtu damee siyaasaaf mirga siiviiliiti. Akkas jechuun ibsu.
Gam tokkoon gaazexeessonni yookaan lammiiwwan yaada isaanii walabummaan ibsachuu akka danda'an kan taasisan seerawwan gaggaariin jiru. Gama kaaniin immoo walabummaan seeraan nuu kenname kana daangessuuf jecha sirna mootummaa waaltaaleetti kan gargaaraman jiraachuu isaanii argina. Sun nu yaaddessa.
filannoo waggaa dhuftu baatii fulbaanaa keessa geggeessamuuf qopheen itti fufee innaa jiru kanatti waaltaaleen mirga namaaf walabummaa pireesii gaazexeessummaa diinummaan ilaaluun waan heddummateef jecha nageenyi isaanii eegamee uummataaf odeeffannoo ittiin ga'uu danda'uu isaaniif wabiin tokkoyyuu hin jiru jedha koomishinichatti itti gaafatamtuun damee siyaasaaf mirga siivilii tereesaa indaangaadaa innaa dubbatan.
Filannoon dhiyaateera. Akkuma filannoo sakamirratti iyyuu ta'u miidiyaan gabaasaalee akka hanqeeqan dhiyeessa. Ammuma gaazexeessotarra doorsisa ga'u argaa jirra. Hojiin isaaniis guutummaadhaan nageenyi isaaniis eegamee hojjechuu danda'uu isaaniif wabiin tokkoyyuu hin jiru.
Itti fufanis gaazexeessaan tokko nageenya isaaf sodaatee hanga biyya dhiisee godaanutti ga'uun yaaddessaadha jedhaniiru. Oguma gaazexeessummaa biyyattii ka to'atu manni maree miidiyaa maalaawii maalaawii miidiyaa kaawunsil haalli jiru miseensonni miidiyaa aangawoota irratti gabaasaalee qorannaa uummataan ga'uudhaan akka isaan itti gaafataman gochuu keessatti qooda qaban guutummaan akka ba'an hin taasisu jedhu. itti gaafatamaa olaanaan mooses kofii ennaa ibsan.
kan nuti jirru yeroo filannoo keessa uummanni sirriitti waan barbaadu akka filatu gochuudhaaf waan hedduun saaxilaman akka jiraatan beekamaadha haa ta'u malee wanti ta'aa jiru yoo itti fufee ajandaan ofii isaanii beeksifachuudhaaf akka isaaniif tolutti. miidiyaa niw kaamsuu jechuudha kun immoo sirna bulchiisa maalaawii balaaf saaxila.
ministiriin beeksisaaf dijitaayizeeshinii maalaawii mooses kunkuyaa gama isaaniin voaf yaada isaanii kennuuf toleen jedhin hafan haa ta'u malee deebii barreeffamaan kennaniin walabummaa pireesii irratti haleellaan oofamaa jira himannaan jedhu kan hundeen qabaannee jechuudhaan fudhatama dhabsiisan. mootummaan nageenyaaf walabummaa gaazexeessotaa eeguuf cicha qaba jedhanii dhaaboliin mootummaa gaazexeessota tuun dhamaasin ragaa akka kennaniif seerri ajaju ba'uun cicha nuti qabnuuf fakkeenyaa jedhan waaltaa miidiyaa biyyootii afrikaa kibbaarraa chiisaam ingulubee yaada kennan qabu.
malatti odeeffannoo argannu nu salphisuutu irra ture kan ta'aa jiru sana miti. waajjiraaleen mootummaa odeeffannoo kennuuf qophii ta'uun akka irra jiru seericharra taa'ee jira garuu hojiirra noolle.
heerri maalaawii walabummaan pireesii akka kabajamu ajaja koomishiniin mirga namaa biyyattii akka jedhetti aangawoonni mootummaa yoo seera kabajan malee filannoon ga'uu isaa dura haleellaa irra ga'uu dandamatanii hojii isaanii hojjechuu isaaniitiin lakkoofsi gaazexeessota carraan kan akka giriigoorii goondu'ee isaan dhaqqabu dabaluunsaa. waan oolu miti.
Hayyee sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee siin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo daakkaa miidiyaalee hawaasaa feesbuukii tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. keessummeessaan har'aa mitikuu fiqaaduu gulaalaan sagantaalee namoo daandii akkasumas tigist gammee karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiisarri keenya nugusuu taamiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabnaa halkan gaarii torban gaarii.